manda yakumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano washington dc muzindukanye na jwe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane ikigo kigenzura amaratiro hano muri leta z'ubumwe za amerika cyatangaje ejo ku munsi wa mbere ko kizokugara ibibanza vy'iratiro ku murwa mukuru wa amerika washington dc ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa mbere gushika ku gihe c'irahira rya perezida joe biden bavuga ko hari ibimenyetso ko hashobora kuzoba imigumuko n'ubugizi bwa nabi muri washington nk'ivyabaye ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere aho abayoboke ba perezida donald trump bavogera inama nshingamateka ku munsi wa gatatu ico kigo canditse kivuga ko n'amabarabara azokugarwa iri tangazo rije haheze iminsi hagaragaye amakenga n'ibibazo vy'umutekano mu micungararo ya washington dc tukivuga kuri amerika inamashingamateka ya leta z'ubumwe za amerika yarateye intambuko ejo ku munsi wa mbere yo gushiraho ikirego kigamije gukura perezida donald trump ku butegetsi bamwagiriza guhamagarira abanywanyi biwe mu migumuko yabaye mu ndwi iheze ku nyubakwa y'inama nshingamateka kugira baburizemwo ibikorwa vyo kwemeza intsinzi ya joe biden vyariko birakorwa naho ikiringo c'imyaka ine ciwe kizorangira ku itariki ya mirongo ibiri y'uku kwezi kwa mbere iki kirego kivuga ko perezida trump azoguma ari intabamyi y'umutekano w'igihugu demokarasi hamwe n'ibwirizwa shingiro mu gihe yokwemererwa kuguma ku butegetsi inama nshingamateka igwiriyemwo abademokrate ishobora gutora mu munsi umwe canke iminsi ibiri iri imbere kuri iryo tegeko ryo gukura perezida trump ku butegetsi ariko ntibiragaragara nimba abategetsi mu nama nshingamateka bashobora kuzoca barungikira ico kirego sena kugira ice urubanza nimba yokwegeka ko icaha perezida trump no kumukuza ku butegetsi mu gihe hasigaye iminsi idashika cumi ngo manda yiwe irangire abategetsi ba afghanistan bavuga ko bariko baratohoza ku gitero c'indege leta yakoze mu ndwi iheze cahitanye abasivile bashika kuri cumi n'umunani barimwo abagore n'abana mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya nimruze abategetsi bajejwe umutekano bavuze ko cishe abarwanyi b'abatalibani cumi na bane ariko abanyagihugu baho byabereye hamwe n'abategetsi b'iyo ntara bavuze ko imwe muri rokete zatewe yaguye ku nzu yica abanyagihugu cumi n'umunani bo mu muryango umwe bari muri yo ku munsi wa mbere perezida wa afghanistani ashraf ghani yavuze ko yategetse abategetsi ba gisirikare hamwe n'abajejwe umutekano gutanguza amatohoza no gusangiza ibiro vyiwe ibizoyavamwo ishirahamwe mpuzamakungu oni ryarashimye iyo ngingo ya perezida gani yo gutohoza ku byabaye ariko rivuga ko rikeneye ko ababikoze babihanirwa umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo avuga ko ategekanya kwita abaroberi b'abahuti bashigikiwe na irani barwanya leta ya yemene umuhari w'iterabwoba ariko ishirahamwe mpuzamakungu oni rimaze indwi zitari nke rigabisha ko ingingo nk'iyo ishobora kuzobangamira ibikorwa byo gufasha abanyagihugu ba yemeni oni ishikiriza amakenga kandi ko iki gikorwa ca amerika kizobangamira utwigoro two kuganira ku kuvugurura ibiganiro vya politike bigamije gushira hamwe impande zirwana muri yemeni ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko ryiteze gukorana vuba na perezida yatowe joe biden ku kuvugurura amasezerano ya nucleaire na irani riramirira kure kandi ivyagirije vya irani ko ryashigikiye ibihano amerika yafatiye ico gihugu joseph borrell ajejwe igisata c'imigenderanire muri uwo muryango yavuze ko yakiranye akanyamuneza ivyashikirijwe na perezida yatowe joe biden byo gusubiza amerika muri ayo masezerano biden azoshikira amabanga ku itariki ya mirongo ibiri y'uku kwezi kwa mbere yavuze ko azoca yihutira gusubiza amerika mu masezerano na irani
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mwandanya kumva ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu, mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya Amerika no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho. Uburundi bwaraye bufashe izindi ngingo zo kurwanya ikiza ca korona muri zo harimo guhagarika ibiteramo bibera mu mazu y'ubunywero n'ubutambiro ariyo boîte de nuit ubu tubona neza ko o, abo banduje tumaze kubashirako iminwe twabona rero yuko bose hamwe bashobora kuba begereza hafi ijana bandujwe nabo twarondeye bashika ibihumbi bitanu n'amajana atatu uyu ni muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi naho muri leta zunze ubumwe za Amerika hari impari zikomeje kugigwa zo kweguza perezida Donald Trump imbere y'uko ikiringo ciwe kihera ku igenekerezo rya mirongo ibiri ku kwezi kwa mbere aya makuru yose duce ku masonga arimwo n'ay'imyiteguro y'amatora muri Uganda turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu turahera mu gihugu c'u Burundi aho kuva ejo kuwa mbere amazu y'ubutambiro n'ibiteramo bibera mu tubare bita karaoke vyahagaritswe mu kiringo kitatomowe leta y'ico gihugu yimenyesha ko bene ivyo bibanza biri mu bituma umugero wa covid ya cumi n'icenda urandagata abanduye baza bageze kw'ijana ibindi na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza kuva ku itariki ya kane uku kwezi abantu ijana nibo bamaze kwandura umugera wa covid cumi n'icyenda mu burundi nk'uko ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bitangaza turetse ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura izindi ntara zabonetsemwo abagwayi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze ni karusi hagati na hagati hashira ubuserukongozi mu buraruko na makamba mu manuko nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika muri izo ntara yabiribwiye mu gisagara ca bujumbura kuva kuri uyu wa mbere hatangujwe ku nshuro ya kabiri isekeza ry'ukwezi ryatangujwe na perezida evariste ndayishimiye igihe yaja mu mabanga akaba yari yagize isekeza ry'amezi amezi atatu ahejeje kuraba uko ibikorwa vy'umunsi wa mbere vyagenze umushikiranganji w'amagara y'abantu butadende ku mana yabwiye abanyamakuru bari bahari ko bariko barihutira kwipimisha arabibona ko ibimenyetso ubu tubona neza ko o, abo banduje tumaze kubashirako iminwe tukabona rero yuko bose hamwe bashobora kuba begereza hafi ijana bandujwe nabo twarondeye bashika ibihumbi bitanu n'amajana atatu uno munsi turiko turaraba bihutiye kuza abiketse ko baba baranduye muga turasaba n'ujya muntu wese yibaza yuko afite ikimenyetso iki cyangwa kiriya yuko ari akaryo keza muri iyi minsi mirongo itatu ko bokwihutira kuja kwipimisha kugira ngo mu ndwi imwe dushoboye kubona neza na neza aho ubwandu bwaba bugeze mugabo turahumiza abenegihugu yuko tumaze kuraba tukabona yuko ibitigiri si byinshi cyane ko twabyibaza naho muganga ndikumana yajejwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko ibitigiri bidateye ubwoba mugenzi we w'umutekano ntashaka ko abantu bijajara mu itangazo gervain ndirakobuca asanzwe atwara komite igwanya covid cumi n'icyenda mu gihugu yasohoye rigasomwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji aramutwa pierre nkurikiye yemeje ko uzorenga ku ngingo zafashwe azofatwa acibwa urubanza rw'ikibiriraho pierre nkurikiye ya mazu y'ubutambiro y'ijoro hamwe eh, na ya miziki ivugirizwa mu bubare eh, birahagaritswe kuva gene igenekerezo rya cumi na rimwe nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishikaho tuzosubira kubabwirira yuko vyuguruwe iyo ngingo rero ikaba ifashwe kubera kuko vyibonekeje yuko muri aba banduye muri no misi bagwiriranye bamwe muri bo banduye biciye muri ziriya nzu eh, biciye muri biriya bibanza bituma rero eh, uwo mugera urandagata ubugira kabiri abafise inzu z'uburiro canke z'ubunywero bose eh, basabwe kubahiriza ingingo zo kugwanya ico kiza ca korona na cane cane bimwe vyo kutegerana na bimwe vyo gukaraba buri mwanya e, abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bakaba bategetswe kuraba yuko izi ngingo zibiri zifashwe ziko zirubahirizwa guhera uno munsi nyene uzobirengako bace bamufata hanyuma bamushikirize ubutungane ubwo nyene bamushira urubanza rw'ikibirira kuko e, twaramaze kubabwira yuko runo rugamba atavyo gufyina bikirimo uzorenga kuri zino ngingo mbere no ku zindi zose zafashwe kandi maze kumenyeshwa zijanye no kurwanya kino kiza ca korona azoca afatwa ubwo nyene aheze ahanwe ruhasha hisunzwe amategeko ayo mategeko ariko harabagirira impuhwe na cane cane abanyagihugu ba ku mipaka Burundi buhana na Tanzania naho imbibe zo hasi no mu mazi zugawe kuva kuri uyu wa mbere kenshi burya aba bazana izi ndwara si bajya baba baba hakurya y'umukaka usanga ari abantu ahanini baza bava mu yandi makungu bagaca ikigoma cyangwa ikobero babonye neza yuko ahanini biva ku muntu yaza mvuge akagenda kuko mu mashini turabibona ugasanga biri ku bwa kinini cya bujumbura mbwa mu kugaruka akaca aca ikigoma cyangwa aca yarusha cyangwa i Dar es Salaam akaza n'imodoka icyo gihe rero abantu bateza kumva ko dutandukanya abenegihugu bari ku mipaka basanzwe bibera ngaho mu mutekano n'abandi baza bava mu makungu bakaza n'imiduga mugo bashoboye kujya muri karantene bitandukanye rero n'abajya abenegihugu basanzwe usanga ariko ararimira imyumbati hakurya ku metero zibiri ibyo nibaza ko atangurira bishobora kudutera rero icyo usaba abenegihugu ni uko muri uko kubana neza nabo nyene boza baraba bakikingira ufise ikimenyetso wese yaba ari umurundi cyangwa umutanzaniya akagenda kugira ngo bamusuzume ntihagire uwanduramo Murikiye avugira ubushinganje bw'umutekano basubiza n'abatwara abantu n'ibintu bavuga ko ari amananiza kubasaba gushiramo umwanya iyo bapaka ingenzi niyo zobaye zigoye n'amagara yabo leta iriko iragomba gukingira aha twokwibutsa yuko hari ibihugu uno munsi vyamaze kwiyugarana abantu bapfa kubera inzara kubera ko badashobora gusohoka sinzi rero yuko abavu- abo bavuga ko zigoye gukurikiza bariko barashaka kutwoshika hiya ko nivyo bakora vyose vyo mwibarabara birashobora guhagarara hari ibihugu vyahagaze hari ibihugu murabizi neza ko ivyo ivyo bintu vyahagaze ntidushaka kuzoshika hariya ntidushaka rero kuzoza kuyora twamaze gusesa dushingiye ku makuru atangwa na leta mu burundi kugeza ubu abantu babiri nibo bamaze guhitanwa n'ikiza ca covid cumi n'icenda ku barenga amajana icenda na mirongo umunani banduye virusi ya korona iki gihugu co mu buseruko bwa afurika kugeza ubu kimaze gupima abantu barenga ibihumbi cumi na bine perezida ndayishimiye yise covid cumi n'icenda umwansi w'igihugu kuva kija mu mabanga yari yagabishije mu mpera z'umwaka ko abantu bakwiragiza korona n'abakozi ba leta bafata minenerwa ibijanye no kuyirinda bazohanwa co kimwe n'uwuzana ibirwanisho mu barundi eroje burikaneza ijwi rya amerika tuvi bukavu twerekeza mu rwanda aho abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto binubira igiciro c'ubwishingizi bavuga ko ciyongereye ku nshuro zigera kuri zibiri mu gihe gitonya cane sosiyete y'ubwishingizi assurance mu rurimi rw'igifaransa yitwa radiant yo ivuga ko yahisemo kuduza ivyo biciro inyuma yo kubona ko iriko irahomba bitewe n'ubwinshi bw'isanganya z'abatwara za moto inkuru irambuye na eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda ukurikije uko abashinzwe sosiyete y'ubwishingizi bw'ibinyabiziga babisobanura muri radiyanti umwanzuro wo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi ku batwara abagenzi kuri moto bawushingiye ku mubare w'impanuka zikomoka kuri moto nk'uko bisobanurwa na madame solange muteteri ushinzwe ubwishingizi bw'ibinyabiziga muri sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti ariko iyo turebye impanuka ziterwa na moto dusanga byo bikabije buri munota haba hari umuntu ugushijwe na moto akaba akomerekejwe na moto cyangwa se yishwe na moto kandi ntabwo ari ibyo gusa uko moto iguye akenshi muzasanga ibigonganye n'iyindi niyo mpamvu rero aka kanya tureba uwo mwihariko w'impanuka zikomoka kuri moto aganira n'ijwi rya amerika bwana daniel ngarambe ukuriye ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda yasobanuye ko sosiyete ya radiyanti yazamuye igiciro itateguje abamotari ari naho havuka ukwinuba kw'abahagarariye aravuga ko iyi sosiyete y'ubwishingizi yazamuye igiciro ubugira kabiri mu mwaka umwe ariko igitangaje ni uko bapandishije mu mwaka kabiri bwa mbere barabanjije biba mirongo cyenda na na mirongo inani ni- na bibiri ariko ubu ngubu bakurikije moto igihe imaze hari n'uyifata ijana na mirongo itatu cyangwa ijana na mirongo ine bakurikije igihe yasohokeye uganiriye n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ibiciro by'ubwishingizi ku binyabiziga byabo bihanitse byongeye mu bihe isi yose yirinda icyorezo covid cumi n'icyenda ari nako imikorere irushaho kuba mibi sinzi nimba leta rero hari ikintu yadufasha kugira ngo byibuze i- iriho ukuntu ya- yenda sirasi yaba ihamye ku biciro yari iriho tutegereze ko icyorezo kigabanuka wenda bayuriza umuntu akorera amafaranga kugira ngo uzabone n'amafaranga yo gukorera sirasi no kugira ngo ubone ayo kurya ubu mw'ibi bihe birakaze kuva mu rugo urabona nam- n'igihe cyo gukora barakigabanyije noneho ugasanga ni saa mbiri dutahira kandi noneho ntabwo tu- uturere ntitugenderana kandi abantu twatwaraga nkatwe dukorera nyabugogo hano mu mujyi baba baturutse mu ntara tukabatwara tukabona amafaranga none ntacyo turi gukora hamwe abanyamakuru mutuvuganire ntabwo kuzamura siranse n'igihe turimo ntabwo biri gukunda pe wenda nibagerageze igihe turimo kigabanuke nikimara kugabanuka bazabone kuzamura siranse nta kintu tugikora nka mbere ntabwo tugikora amafaranga nka mbere nk'ubu ngubu niba ukuntu kuva mu gitondo umuntu amaze gukora amafaranga atageze mu bihumbi bitatu ibisate zirageza akeneye kurya ubusa azagura siranse y'ijana na mirongo itatu azayakura he nibareke kovide banze igabanuke babone kuzamura ibiciro ntabwo turi gukora wenda naho ubundi ngubu ntabwo amafaranga ya siranse ntabwo umuntu yayabona
bwana ngarambe uhagarariye abamotari yizeje ijwi rya amerika ko bagiye kuvugana n'abashinzwe amasosiyete y'ubwishingizi mu mugambi wo kureba uburyo iki kibazo bakibonera umuti akavuga ko iki kiguzi kije cyiyongera ku yandi mafaranga babazwa ku buryo byatera igihombo turagumya tuvugane n'inzego zibishinzwe wenda tujye inama turebe nimba uko bishobora gukorwa cyangwa se uburyo babisobanuriramo abamotari bakabyumva iyo bitabaye ko nyine urumva bagura bumva ko bari guhendwa ariko noneho nge ngaruke ku mikorere y'umumotari n'amafaranga abazwa aya mafaranga iyo akurikijwe n'andi aba agenda abazwa akahita hiyongera hayo biramugora mu by'ukuri hari uba ufite moto ya keredi akeneye ko inamutunga akeneye kubona n'indi misoro yindi abazwa ubwo rero ibyo byose iyo bihuriranye no mu mwaka bituma akora akavunika cyane cyangwa se ugasanga byamuteza n'igihombo ku kivugwa na sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti ko abatwara abagenzi kuri moto aribo baca agahigo mu guteza impanuka nyinshi abamotari bo bakavuga ko byasaba kubikorera ubushakashatsi kuko bemeza ko badakora impanuka hagati yabo ubwabo ahubwo ko bakunze kugongana n'ibindi binyabiziga icyo twagakozeho ubushakashatsi moto zigongana na- moto kuri moto cyangwa zigongwa n'amamodoka nkatwe ukuntu tugenda mu muhanda ikoze ubushakashatsi imibare iza kenshi ni imodoka burya zigongana na moto moto zigongana ubwazo nizo nkeya twebwe icyo tureba bakazamura asiranse ariko nabo bagashyira mu gaciro harimo gukabya kurenze rumva niba ufata moto asiranse ukayizamura mu mwaka umwe mi- inshuro ebyiri kugeza ubu radiyanti niyo yonyine rukumbi yishingira abatwara abagenzi kuri moto hose mu rwanda ba nyir'ubwite bumvikanisha ko izindi sosiyete z'ubwishingizi zibashyiraho amananiza zikazamura ibiciro zanga guhomba nk'uko bwana ngarambe yabisobanuriye ijwi rya amerika A- andi masiransi ahubwo yanze abamotari azamura ibiciro andi masiransi y- yanga kujya kwihuza na sisiteme ya rura rura rero radiyanti nizo yadutangarije ko zujuje ibisabwa imibare itangwa na sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti igaragaza ko mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri abamotari bishyuye isosiyete amafaranga asaga miliyari ebyiri na miliyoni magana ane ariko iza kwishyura asaga miliyoni enye na miliyoni magana arindwi mirongo itandatu n'enye z'amafaranga ku bakomerekeye cyangwa baguye mu mpanuka ikabarura igihombo cya miliyari ziri hejuru y'ebyiri z'amafaranga ari nayo ntandaro yo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi bwa moto sosiyete ya radiyanti isobanura ko kugeza ubu amafaranga yakira kuri moto imwe ari ibihumbi ijana na bibiri angana na magana abiri mirongo irindwi n'icyenda ku munsi y'ubwishingizi hatabariwemo akatwa ajya mu misoro icyakora abahagarariye abamotari bagakomeza kuzamura impungenge ko igihe iki giciro cy'ubwishingizi cyakomeza gutumbagira byazaba intandaro yo kujya babona abamotari bishora mu mihanda nta bwishingizi sosiyete ya radiyanti ariko igakomeza kurema agatima bazajya bitwara neza ko niba badakora impanuka hashobora kuzajya habaho ubwumvikane bakagabanyirizwa ku giciro bishyura bwana mahe rugenera niwe ukuriye iyi sosiyete yaba umumotari yaba n'undi ufite imodoka aho bizaba bigaragara wa mugani ko atigeze ateza impanuka n'imwe uwo nguwo yagombye kugabanyishwa noneho wa wundi nawe waziteje wa mugani akongezwa naho ubundi se ko turimo kuvuga ko ushobora guteza impanuka imwe igatuma yishyurwa inshuro mirongo itanu inshuro ijana inshuro magana abiri amafaranga watanze mu bwishingizi icyo ni cyo kibazo kiraba kugeza ubu mu rwanda hose harabarurwa abamotari bari mu bihumbi mirongo itanu nk'uko imibare iheruka mu bihumbi bibiri na makumyabiri itangwa n'ihuriro ryabi bigaragaza eh wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ishyirahamwe ryashinzwe n'impunzi ziba muri uganda ziharanira amahoro hamwe n'uburenganzira bwa kiremwamuntu riraburira impunzi zose zahungiye muri ico gihugu kutivanga muri politike yacu na cane cane muri ibi bihe vy'amatora inkuru irambuye na ignatius bahizi ari kampala uganda ubu igihugu cyose cyugarijwe n'umwuka wa politiki utari mwiza cyane cyane bitewe n'uko ukwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kwaranzwe n'imvururu nyinshi bamwe bakazitakarizamo ubuzima hari bamwe bakeka ko hashobora kwaduka imvururu mu gihe akanama gashinzwe amatora gatangaje uwatsinze amatora ibi byatumye abashinzwe umutekano mu gihugu biyama bashobora kuba bafite ibitekerezo byo guteza imvururu kubireka kandi ibi byatumye n'abasirikare benshi batangiye gushyirwa ku mihanda mu mijyi itandukanye kugira ngo bazashobore guhagarika izo mvururu ziramutse zadutse nyuma y'amatora na ni muri urwo rwego ishyirahamwe ry'impunzi riharanira uburenganzira n'amahoro birimo gutambutsa ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane izihuza impunzi rizikangurira kwirinda kwivanga muri politiki y'iki gihugu kizicumbikiye Naleta mesaje kwa wandugu wangu wote wenye wananisikia wakimbizi, na wakumbusha kama mkimbizi aruhusiwe kuchagua ama kukuwa ndani kuinvolve mbitu yenye inahusu politics ya nchi ya watu, na mkimbizi hana uwezo hata moja ya kufanya hivyo.
aha niho nashingiye mbaza umukuru w'iryo shyirahamwe bwana mugisho jekisi impamvu bibwira ko impunzi zishobora kwivanga mu matora y'iki gihugu kandi amategeko azigenga atabyemera Many refugees are ignorant of the law. Uh, we always do our best to make sure that we inform them. Of ati impunzi nyinshi ntabwo zizi amategeko azigenga muri iki gihugu nk'ishyirahamwe tugerageza kuzikangurira ku bijyanye n'aya mategeko birimo ko impunzi zitemerewe kwivanga muri politiki y'iki gihugu kizicumbikiye hari igihe impunzi zishukwa kugira ngo zijye kwiyandikisha kugira ngo zizatore abanyapolitike b'iki gihugu kandi impunzi nyinshi zagiye zitugana zitubwira ko zi- ziterwa ubwoba n'abaturanyi bazo b'abanyagihugu bazishinja ko arizo zitora abategetsi b'iki gihugu kidashaka kandi badashaka kuva ku butegetsi have come to us complaining that our neighbors are telling us we are the reason why uh, certain candidates are still in, uh, in power. Or kuri bwana mugisho hari impunzi zimwe na zimwe zagiye zisanganwa indangamuntu z'abanyagihugu zikazamburwa bityo ko haba hakirimo n'izindi zikizifite Uh, this happened to s- different uh, refugees who used to study, ati especially the ibi byagiye biba ku mpunzi zari ziri mu mashuri cyane cyane kubera ko abanyeshuri b'abanyagihugu bigana bandikwaga gufata indangamuntu z'igihugu nuko n'impunzi nazo zikiyandikisha hari zimwe muri izo mpunzi twashoboye kumenya nuko- nuko turazihamagara tuzisaba kugaruza izo ndangamuntu z'igihugu cya uganda nuko natwe tuzisubiza leta It was also out of uh, ignorance that they did it.
ubusanzwe umunyagihugu ufite indangamuntu wese yemererwa gutora navuganye na zimwe mu mpunzi uko zakiriye ubu butumwa buzibuza kwivanga muri politiki y'iki gihugu kizicyumbikiye nuko zivuga ko zari zisanzwe zizi ko amategeko atabyemera yaribwe cyane yaribwe cyane ariko kandi bibaye ibintu by'amatora urazi ko kenshi abantu bashukisha amashiringi basanga umuntu arakenye agacanwa na bwa bukene bwafise akibagira ingaruka ibyoba hanyuma y'ibyo bintu bikaba no kuri bagenzi biwe ibyo akabirenga kandi abiwe nyamara ariko zinavuga ko zifite ubwoba dore ko abanyagihugu bamwe baturanye nazo bazibwira ko hashobora kwaduka imvururu amatora arangiye bo akishanga bafise bavuga ko museveni atwaye igihe kirekire none rero bakavuga ati uko biba kose museveni yatsinda bagitangaza ko ari we yaci- yatsinze ari guhita batangira intambara ubu natwe dufite umutima uhagaze kubera ayo majambo agenda avuga ngo abataka butuba hamwe nyine y'abaturage Eh, bishobora kutu- bishobora kudushyira mu kaga kabisa ikibazo cy'uko hashobora kuba umutekano muke cyose ni lazima umutekano ugiye kuba mukeya nahamagaye umuvugizi w'akanama gashinzwe amatora mu gihugu bwana paul bukenya kumubaza ibijyanye n'iki kibazo ariko yansubije mu butumwa bwanditse ambwira ko ari nta munyagihugu n'umwe bafite ku rutonde rw'abazatora bityo akaba ari nta kuntu impunzi zatora kuko zitari abanyagihugu nyamara hari ibinyamakuru byakunze kwandika ko hari abanyamahanga biyandikishije nk'abanyagihugu nyuma yo gutanga ruswa kugira ngo babonereho uburyo bafata indangamuntu z'iki gihugu kandi hari n'abakozi bo mu kigo cya leta gishinzwe gukora indangamuntu bigeze gufatwa bazizwa guha abanyamahanga indangamuntu za uganda itegeko rigenga impunzi mu gihugu ryavuguruwemo bibiri na gatandatu ribuza impunzi kwivanga mu bikorwa bya politike y'igihugu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
hano muri leta zunze ubumwe za amerika umukuru w'inama nshingamateka muri kongere ya amerika nancy pelosi yasabye visi perezida w'igihugu mike pence kwishimikiza ingingo yo mu ibwirizwa nshingiro rya amerika igira mirongo ibiri na gatanu akeguza donald trump umukenyezi pelosi avuga ko pence atabikoze azoca asaba abashingamateka bakavyikorera ubwabo mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije professeur lionel remesha araca hirya no hino izo ngingo zose turarindiriye kuraba ko iryo tegeko ryoshobora kurisha ngiro ni itegeko ryerekana neza ukungene inzego z'umukuru w'igihugu canke cegera c'umukuru w'igihugu zishobora kubisikanya mu gihe umukuru w'igihugu canke umukuru w'igihugu eh, cegera c'umukuru w'igihugu ataba afise ubushobozi bwo kuyobora igihugu urumva rero ubu hariho abibaza ko ah, icegera c'umukuru w'igihugu aravye ku vyabaye ku ngorane zabaye ah, kuri capito ko bibaza yuko ah, yoshobora gukoresha iryo tegeko kugira bashobore guhindura ubutegetsi mu gihe atabyemera ariko ah, umupfasoni pelosi yaratangaje ko ashobora gutanguza ingingo zo kwihweza gukura ku butegetsi ku nguvu perezida trump eh, ico ni igikorwa gishobora kumara igihe kirekire gishobora kurangira nyuma y'iminsi mikeyi perezida trump yasigaje ku butegetsi iyo ngingo uyibona gute ego izo ngingo zompi zaba ingingo ya 25 amendment canke ingingo ya impeachment izo ngingo zose zirafata akanya kuko ah, nko tuvuge dufashe nko ku ngingo ya impeachment abashinga amateka nibo bonyene barekuriwe gutangaza itegeko rishobora gukura caba umukuru w'igihugu canke cegera c'umukuru w'igihugu canke abashizweho na leta muri ayo mategeko nibo bafise ububasha bwo kuzana ivyagirizi ivyagirizo bakabishikiriza abakenguza amateka hanyuma abakenguza amateka nibo baca baca urubanza bagaca urubanza hanyuma uwo bagiriza nawe nabafise ububasha bwo gutanga insiguro ku vyabaye hanyuma iyo ibyagirizo bibaye uyu muntu yagirijwe rero hanyuma hariho itegeko risaba ko umuntu yokurwa cyangwa tusura kurangura amabanga muri leta muri iki gihe hariho abashyigamateka bashyigikiye iyo ngingo n'abatayishyigikiye hari n'abavuga ko iyo ngingo yo gutangwa kwihweza ingingo zo kumukura ku butegetsi ishobora gutuma abanyamerika bacanamwo aho mwebwe muhavuga kuri ego urumva ibi n'ibihe bitoroshe ibihe bitoroshe kuko ni ibya mbere haba ingorane nk'izo ni ibya mbere haba abagenda gutera ku nzego zikomakomeye z'igihugu nka capitol urumva muri icyo gihe nicyo gituma bose ego barabitera ibyatsi ibyabaye ariko bakongera bakaraba ukungene bashobora gukoresha amategeko ariko ntibashobore no gutuma hatagira ingorane gusumbya mu gihe izo ngingo zose zoshirwa mu ngiro kongere y'amerika igafata ingingo yo gukura perezida ku butegetsi cyane mu gihe nka visi perezida pence yoba yemeye kurongora igihugu muri icyo kiringo cy'iminsi mike isigaye ivyo bizogira ingaruka nki kuri perezida donald trump ibyo byova ku byo abakenguza amateka boshikiriza kuko iyo bamaze guca urubanza rwa impeachment cyangwa bakemera rwa 25th amendment abakenguza amateka nibo bafite ububasha bwo guca batora ibihano bashobora gushikiriza ari nk'uko gukura umutegetsi canke bakongera bakanashiramo yuko hatosubira kurangura amabanga y'igihugu lionel remesha murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo hejuru ry'amerika murakoze namwe frederic
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na etienne karekezi yegeranijwe na fasil gebehu twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha